baabuun fi taqwaa baabdi tuni sodaa rabbii keeysatti kaayatu jedhe baabdi itti aantu tuni sodaa rabbal aalamiinaa keessatti kaayamtu isin sodaa rabbii keeysatti taqwaa yoo jedhani imtisaalu awaamirihi ta'aala ajaja rabbii ol aanee qabatu waan rabbitti nama ajaje cufa qabatanii waytinaabi nawaahiihi fagaatu dhoowwaa inni irraa nama dhoorge maraayyurraa fagaatu akkasitti kanaan taqwaa rabbii jedhaniya namni kun sodaa rabbii qaba jedhan namni akkasi namni akkasan dalage warra rabbi sodaaturraa inni ka rabbiin kitaaba isaa keessa faarserraa tahaya namni ajaja rabbii cufaa qabatee itti dalagate dhoowwaa rabbii irraa dhoorge mararraa namni dhoorgame namni sun nama sodaa rabbii qabu sodaa rabbii qabaatee nama rabbiin isa faarse namni sun ammas warra muttaqtootaa keessatti warra rabbiin faarse irraa tahaa namni suniya warra rabbiin isa faarse warra akkasii san irraa tahaa inni duuba rabbiin akki jedhe kitaaba fi keeysatti وإن تصبروا وتتقوا yoo isiniin kun obsitan adaa kaafirri isin godhu irratti watattaquu rabbii keeysan sodaattan ajaja isaa qabattanii waan inni isin dhoorgirraa dhoorgamtan fa'inna dhaalika obsitanii isa sodaatun sun min cazmi lumuuri jabeeffamtuu amriiwwanirraa haalowwanirraa taatuu jedha rabbi jabeeffamtu amriiwwanirraa taatuu jedhe laal taqwaani amrii jabeeffamtu rabbi biratti ammas nama sodaa qabu an kaafirarraa isa tiksa jedhee rabbi dubbate ayaata biroo keessatti وإن تصبروا يو إسن أبسطا طاعة رب الرت أذا كافر الرت شحوى لب رايو إسن أبسطني watattaquu ammasuma isiniin kun yoo rabbii keeysan sodaattani laa yadurrukum kayduhum shay'a laan rabbi akki jedhu yoo isin sodaa rabbii qabaattani laa yadurrukum isinin miidhu si warra muslimtootaa kana kayduhum heelan yookaan malli kaafirtoota shee'an waa tokkollee isin miidhuu hin dandeettu jedha rabbi nama obsa qabu nama sodaa rabbii qabu heelan yookaan malli kaafiraa hin miidhu ammas rabbi in jabeeysani tumsa nama sodaa kiyya qabuu jedhe inna allaha maca alladhiina attaqu rabbi warra isa sodaatu wajji taha bittaayiidi wannusra jabeessun maddii dhaabatee garqaaruni antahaa jedhe warra na sodaatu wajjin walladhiina hum muxsinuun jarreewwan ammallee isaawwan sun toltuu ka dalagan إساء وجنتها جل رب العالمين وبالنجاة من الشدائد والرزق من الحلال أمس إنك كيسا نغايا إسي باسا رزقي حلالا لرزق أنا من صدات جل ربي بالما سيني ومن يتق الله يجعل له مخرجا نمن صدات إساف تاسس مخرجا بهين سرقو كيسا فولي بهين ساقو داف جل ربي لان ويرزقه إسا رزق أمس رزقي حلالا من حيث جهة لا يحتسب إن هرق النرى إسا رزقا تكالما متك تكالما متي واشوف كيستي ربين مرايو أكنمتي دبتي حتى إبادة لنا من صدا تراك إبلا جد إبال لما سين إنما يتقبل الله من المتقين ورنا صدا تراك إبلا تقواكم مرنو وبالإكرام والإعزاز إني كمجا إر كمجمان إر جبان نما نصدات نبرتي جد إيه إن أكرمكم عند الله أتقواكم إر كمجمان كيسا نبرتي نما صداتي يقبو جلال إر كمجمان لينسا أكسما إبدا كيسا نمني إبدا الرا النجابة سس نما نصدات ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا eeganaa nagaa baafna jahannabirra eega finne warra na sodaatu wabilkhuluudi fi ljanna abad namni rabbiin godhus jannata keessatti uciddat lilmuttaqiina jannanni illeen takkaalamaa mitiga wanni kun marruu taqwa wanni marruu deemte sodaa rabbii kanarratti naannofti kanaafuu rabbiin qaala tacaalaa jedhe rabba alaalamiin qaala tacaalaa yoo waan taqwarraa haasa'u qaala allahu tacaalaa yaa ayyuha aladiina aamanuu ittaquu llaha achirraa ka'a yaa warra amaneyo ittaquu llaha allaha sodaadha rabbii keeysan sodaadha waan inni itti isin ajaje dalaguun waan inni irraa isin dhoorge irraa dhoorgamuun rabbi sodaadha haqqa tuqaatihi haqqa dhugaa tuqaatihi sodaa isaa isa sodaadhaa jedhe dhugaa sodaa isaa dhugaa sodaa isaa isa sodaatuni akka hadiisa mawquufa keeysatti hiikamee dhufeeni bi'an yuxaaca haqa sodaa rabbii rabbi sodaatun isa tole jechuudha falaa yucusaa isa kilaafuu dhabu ويذكر ربي كأن ذكري إساغدو فلا ينسى إران فتمو ربو ربي ويشكر ربي كأن إساغلت قلتو فلا يكفر اتكفرمو ربو حق صدا أنا من صداته نم أكتنا دلق أخرجه لكن مرفوعا موقوفا ورجه ابن كثير وابن رجب موقوف ما تعالكسني موقوف ما تعالكسني أكستي أنا سكجني لا يتقي الله عبد حق تقواه حتى يحزن من لسانه أكجد أنس بن مالك نمني توكو غبرتش توكو حق صدا ربي رب صداتو جد حق صدا ربي قوتي رب صداتو حتى يحزن من لسانه حق الرب إسر إني يا دوتي الرب مكان ما ربنا كيست ومجد إيه مالف فون مكان ربي الرب هاسو كان ركيس ربي كايا جد إيه hanga inni hanga inni arraba fi kanarraa gaddutti sodaa guutuu taate haqaa gabrichi tokko rabbiin sodaanne jedhe وقال تعالى ربي أكجل آيات بدراسا إفا بافتي فاتقوا الله ربي كيسا صداتنا ما استطعتم هنقدا ديتان جل ربي لان حقدا ديتان حق تقاته جج مانو حق sodaa isaa isa sodaadhaa jechuun maanuu haguma dandayan وهذه الآيات آيان ما جيتني مبينة إفا بافتي للمراد في الأما من الأولى آيات دراسة للروان في الأما إسيتو إفا باسايا للمراد من آياته الأولى جتو سفي الأما تهي من الأولى من آيات الأولى آيات درر إسا في الأما تهي سني إسيتنة إفا نوباسا حق تقاته جتو ما استطعتم هنغدان دين جتو namni haqa danda'ee rabbi sodaate haqa sodaa rabbii guute jechuu namni sun haqa sodaa rabbii guutetuma rabbii keenna sodaate laa yukallifu allahu nafsan illaa wus'ahaa jechuu rabbiin lubbuu takkallee hin cinqu waan isii bal'ate malee jechuma haga dandayan sodaatan jechuu rabbi hanga hin dandeenye olit hin sodaatani وقال تعالى ربي أكجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ور أمنوا اتقوا الله ربي كيسا صدادا وان ان تسن اجاجك ابتني دورغا اسرا دورغا من ربي صدادا وقولوا جدل الرب كيسني قولا جتا سديدا صوابا جتا صوابا جتوني حق قنما تهي توكو جدايا سديدا جتون صوابا حق قنما تهي توكو جدا يوجتنس والآيات آيات وني في الأمر أججو كيستي akkasuma jedhee jal'isaa keessan yuslih lakum acmaalakum hin qabu akkasuma walaayaatu ayaatowwan fil amri ajajuu keessat bittaqwa sodaa rabbitti nama ajajuu keessat ayaatowwan dhufte kasiiratuun isiin heddu qur'aana keeysatti macluumatun akkasuma beekamtuya ammoo hanga akeeksa namaa taatu irraa isinii dubbadhaa jedhe abbaan kitaabaa namni rabbi sodaate bu'aa akkam argataa itti haasayan ayaanni as duraa qaraane suni rabbi sodaadhaa jechuun nama ajaji yoo rabbi sodaatte bu'aa akkam qabda ayata kana keessan nu dubbate وقال تعالى رب أكجر ومن يتق الله نما ربي في صداته يجعل له ربي نما سنين تاسسة مخرجا بهينسة ركو كيسا إسا تاسسايا بهينسة إسا تاسسة bahiinsa min kurabi dunyaa walaakira rakkoo addunyaatiif aakiraa keeysa fulee bahiinsaa isaaf taasisaya fulee inni keeysaatti ba'u ويرزقه ربي إسا رزق أمس إسا هر رزقي من حيث جهة لا يحتسب إن هرق النرى إسا هريا جهة إن هرق النرى ربي إنما سنيف نهرا صدام ربي قبانني غرانا رزقي نمت رفته إن بيكا غرانان رزقي نمت رفته إن بيكا آيات نتون أكي جري جابر بن عبد الله namicha tokko gosa ashja irraa akka tahe keessatti buute jedhe namichi suni nama faqiira tokko jedhe hafiifa zaatal yadi ammoo addunyaan qabu wanni harka isaa keessa jirtu addunyaarraa xoche ilmaan ammoo rabbi itti gadi dhiise akka malee maatii hedduu qaba fi miskiina fi ilmaan qaba namichi kun rasuulatti dhufe rasuula waa kadhate rasuulli akki jedheeni ittaqillaaha wasbir rabbii kee sodaadhu ima obsi jedheen obsi jedheeni namichi kun homaan turre zamana diqqaa tokko male ilmi adeera isaa tokko itti dhufe jedhanii biganamin re'een kaana alcaduwwi asaabuuhu kadur biganamin kaana alcaduwwi kaana alcaduwwi asaabuuhu adure aduwin irraa fudhate re'ee oofeetti fide jedha akkasitti namichi san keessat obseetuma rabbi sodaadhu obsi jennaani akkanutuma gadi qammilkaa'e jedhani ammoo hadiisichi kun inni da'iifa ka akkana jedhu qissaan tuni aammima jechu aammima waqaala tacaalaa rabbi akki jedhu in tattaqullaaha yoo isin rabbii keeysan sodaattan amaanaa waan inni isinirra kaaye keeysatti يجعل لكم ربي سني تاسسا فرقانا أدى بهين سيسني تاسسا أدى فرقانا جتشوني أدى بهين سا إدو تيسني في الدوان إسن صداتني وان أدى إسن باسو سني تاسسا يجو فرقانا بينكم وبين ما تخافون أدى bahiinsa isiniif taasisa garagara bahiinsa isiniif taasisa yoo jenneen illee afaan bareedaa sun yajcal lakum isiniif taasisa furqaanan garagara bahiinsa isiniif taasisa isiniif waan isin sodaattan garagara bahiinsa isiniif taasisa waan garagara isin baasu isiniif taasisa ويكفر عنكم إسنس راهق أمس ربين يوكان إسن الرامارا سيئاتكم جبو تيسنس إسن الرامارا جبو تيسنس isinirraa maara rabbal aalamiinni wayagfir lakum isiniif araarama isiniif araarama sayyi'aatii xixiqqoo goone wayagfir lakum gugurdolle wallaahu rabbiin kenna dhul fadli saahiba godhii alcaziim guddoo taatetiya saahiba godhii guddoo taateti godhii guddoo kanamaa godhu rabbii kenna jechu walaayaatu aayaanni filbaabi baaba sodaa rabbin nam ajajju keeysatti bu'aa isin qabdu sodaa rabbirraa argatan keeysatti kasiiratun hedduu macluumatun beekamtulleeya فأما الأحاديث وأما الأحاديث أمو حديثك بؤى صدى ربي قبض الرانا ما هاسو حديث نبي محمد فالأول فالحديث الأول حديث ندرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبا هريرة راودي فمه قيل جدام يا رسول الله يا إرقما ربي تيو من أكرم الناس إنو إركما جمان نما جدام رسول لي قافتم إركما جمان نما جتوني نمني إركما جمان الرجال نما كيري كيست إنو أكرم جتون سلا نما كيري هدومات إركما جمان نما الرجال نما إنو لچوني تاتي jedhanii rasuulli gaafannaan faqaala rasuulli irra caalan nama rabbi biratti atqaahum irra sodaataa isaaniiti lillaahi rabbi jedheen atqaahum lillaahi jechuun nama rabbi irra sodaatutu irra caalaa isantu irra kamajama jedheen rasuulli faqaaluu ni jette sahaabdonni leysa an haadha alkarami nas'aluka jechuun leysa an haadha jechuun an ilkaram irra caalummaa tanarraa kasi gaafannu leysan haazaa kanarraa kasi gaafannu leysan taanen haazaa alkaram akarama namaa irra kamajamaa namaa yoo jenne karamummaa sanirraa nas'aluka si gaafannuun taane caalinsa sanirraa sin gaafannuu jedhaniin ta soda'a tanaa mitanu si gaafan dhugaa akka namni rabbi sodaatu caalaa ni beeyna sanii miti jedhaniin qaala isin aammirraa nan gaafanne edaa rasuulli amma akkam fahame tokkotti tokko tokkotti yoo laalan na gaafattanii jechuu sehe amma rasuulli ammallee qaala rasuulliin jedheeni fa'akramu nnaasi yoo akka nama tokkotti laalan irra kamajamaan nama yuusuf yuusuf jedheen laal irra caalan isa nabiyullaahi inni nabiyyii rabbii ka tahe ibnu nabiyyillaahi ilma nabiyyii rabbii ilma yaaqub ka tahe yaaqub illeen ibnu nabiyyillaahi ilma isaaq ka tahe isaaq illeen ibnu khaliilillaahi ilma ibraahim ka tahe nama haga abbaa afuritti nabiyyii kana yoo akka tokko tokkotti ilaalan namni isarra caaluun jiruu jedheen laal warra nabiyyii kanatti irra caala faqaaluu ni jedhan leysa an haaza eydan nasaluka kanarraa sin gaafanna jedhanii nama tokko tokkoon ka irra caalullee sin gaafanna jedhanii nama isaan hanaa miti jedhanii aammii duraa sanirrallee sin gaafanne kaasirrallee sin gaafanne jedhaniin faqaala rasuulli amma sadaffarra galteefi فعم عاد العربي هند عربا را تسألوني نقافتني جده هند عربا هند عربا تن هند عربا تن الراتم تجعل عرب مخانا قفا هند إسر راتم تجعل جتني نقافتني قالوا نعم ايه نعم جدني لا نعم أما كوان نعم جدني تأسر رنجرو قالوا نعم أكوان جدني تي رسول الله كجدين دوبا خيارهم irra caalan isaanii fil jaahiliyyati zamana bareentumaa keeysatti ka zamana jaahila jechuun zaman islaamumaan duratti waan tahe maraa jaahila jedhaniin maaliif dalagaa wallaala zamana keessan keessatti heddummaataaf khiyaaruhum irra caalan isaanii fil jaahiliyyati zamana wallaalaa keessan nama irra caalu nama yeroo wallaala keessa jiru omo wallaalaa sanitti mata'a jechu kayoosillee karaa wallaalaa saniin nama oofu dura taa'aa waan sanitti nama oofu santu khiyaaruhum irruma caalaa isaaniiti fil islaami islaamummaa keeysattillee isaanumat irra caalaa izaa faquhu faquhu yoo islaamummaa tana baratan izaa faqihu leetti ni qaraana lachuu faqihu faquhu lachuttuu ni qaraamti yoo islaamummaa tana baratan jechuudha yoo islaamummaa tana baratanii saanumatti irra caala warruma dur kufrii keessatti jajjabaasantu yoo islaamummallee baratan khiyaaruhum caalama isaaniiti fil islaami islaamummaa keessattillee izaa faquhuu wagguu isaan saaru fuqahaa wagguu isaan beekoo tahaniya wagguu isaan faqihuu beekoo tahan jechuudha ahkaama shari'aa beekoo taanillee isaanumatti irra caala warruma dur zamana wallaalaa keessatti kamajaa qabu naamusa qabu ka biyyi wallaala keessatti saalfattee jecha isaa dhageettu sani islaamummallee yoo seene isumatti irra caalaya ee calimu wagguu baratan ahkaama sharci murtii shari'aa yoo baratanillee isaanumatti irra caala jedhee rasuulli akkanat himeef jechuu kanumarra aramni waan kanarraa uummanni yeroo san jiru gaafatanii akkanatti aakhirarra rasuulli argateeya argate jechuu argate kanaafi amma atqaahumii haga saniif fide jechuu raka sodaatu saniifi abbaan kitaabaa asif fide عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرانو أديسي أبي سعيد غما خدري إركف مكوني قال رسول جل الدنيا حلوة حلوة الدنيا تني مئويتو جلال حلاوة ونجد وان مئويتو الدنيا تن أكست حلوة مئويتو خضيرة أمس مقرو كما لالشتي مقرو لالشنمني جالتو كان يجو مقرو gama dhandhammitti mi'ooytu gama laalchatti khadiratun magarro ka namni laalee hin quufne tana magarro yaa addunyaan wa inna allaha rabbiin olaane mustakhlifakum bakka isin buusaa yookaan bakka isin dhaaba fiihaa addunyaa tana keeysatti bakka isin dhaabaa yaa rabbiiniya bakka isin dhaabee jira yookaan bakka isin buusee jira ummata durarraa dabarsee isin bakka buuseya fayanzura fayanzuru jedhamoo fayanzura jedha keessan fayanzuru ni ilaala duuba rabbiin bakka isin buusee ni ilaala kayfa akkaataa tacmaluun isin dalaydan laalaaya addunyaa tana keessa bakka isin buusee eega warra duraa halaake yookaan bakka isin dhaabee rabbalaalamiinni inni akka nama wakaalaa namarraa bakka bu'ee tokko bakka isin dhaabee fayanzuru duuba ni ilaala kayfa tacmaluun akka isin dalaydan laala isin karaa rabbalaalamiinni jaalatu keeysatti addunyaa tana sadaqattammoo ma waan rabbi dallansiisu keeysatti sadaqattammoo addunyaa tana keeysatti waan rabbi isin ajaje jala deemtammoo ma waan biroo jala deemtanii akkasitti rabbiin isin laalaya fattaqu duniyaa eeggadhaa addunyaa tana fitnaa isii eeggadhaa jedhe wanni namni dagamuun baniin aadam addunyaadha ajaja rabbi wanni nama dhiisisiisu dhoowwaa rabbitti wanni nama seensisu addunyaa addunyaa eeggadha wattaquu akkasuma eeggadhaa annisaa fitnaa dubartis eeggadha fitnaa dubartis akkasitti yoo akka malee jaalatanis dubarti waajiba rabbal aalamiinaa nama dhoowwiti osoo jaalala isii isima jala deeman waajiba rabbii dhaabbatuu ni dadhaban jechu saniin tanaaf fitnaan guddaan isii fa'inna awwala fitna durri mokkorrii banii israa'iil wanni baniin israa'il gaaf duraa mokkoramteen durri mokkorri banii israa'il tahee jedha finnisaa'i dubartii keeysattiya baniin israa'il dur kamajaa bareedduu qabdu wanni isaan dhabaniini akkasitti dubartii keeysat tahee jiraa jedha dubartii keeysat tahee jira gaaqissaan dubartii keeysatti baniin israa'il taantuu wal dhabdi akkasitti warra haaruutiif maaruut jedhamu sanii isaan jara sallamaan wanni gaaf duraa mokkoree diinirraa gara galche dubartii jedhan yookaan bala'am binu bawraa bala'am ilma bala'am binu ba'uraa'a nama jedhamu tokko inni nama maqaa rabbi babbareedaa dur beeku nama gaarii ture akkasitti inni ummatatti rabbi nurraa kadhadhu jedhanii ni gaa nama nabiyyillee warri jedhu qiilitti ni jira ammoo namuma rabbi sodaatu rabbiin jecha isaa qeebalu tokko akkanatti warra rabbi sodaatuuf isa wal dura dhaaban gaaf dura namni akkas godhe jaartii isaati jedhan jaartii isatu deem warra muusa'a kanaa fi askara isaa kana rabbitti kadhadhu jetteeni gaa akkasitti jaartii isaa santu isa sanuu halaakeellee ni jedhani oduma tummarru oduma rasuulli wani nu hime durri fitnaa banii israa'iil karraa argame dubartii keeysatti taate jedhe nabi muhammad sababaa dubartiitiif sababaa dubartiitiif akka uzibat imra'atun fi hirra intaloon takka qixaatamte sababaa adurree takkaatiif jecha asaniiti isiini baniin israa'elillee durri wanni isaan irraa qixaataman dubartirraa jechuudha dubartii fitnaan isaanii dubartiimarraa ka'e akka gaafas dubartirraa ka'e haga ammaa dubartiimarra jira fitnaan banii israa'el kun fitnaan uummata adaadii banii israa'el kanaa fitnaan dubartiiman mallee dubartiima deemuma jira jechuudha haga itti dhaabatu gaara beeka. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رسولك جلته اللهم يا ربي كي إني أسألك أن إن كن سكتنا الهدى قجيل لما سكتنا جلالا قجيل لما أتنا قجيل كي سكتنا قجيل لما والتقى أمس صداتي تلي سكتنا أججك جل ديمي وانا ترانا أو ترانا أرغمو يجو صداتي تلي سكتنا والعفاف أمس akkasuma tikfamuu si kadha tikfamu amma laa yubaahu waan halaal naaf hin godhame takkarraa an tikfamu yookaan wal afaafa if qabuu si kadha if qabuu jechu if qabullee yoo jenneeni waan rabbiin karaa naan godhin halaal naaf hin godhin takkarraan if qabullee si kadha walqinaa duruma lubbullee rabbii kiyya si kadha duruma lubbuu naa kenni waan harka namaa keessatti herra hanguma diqqaa qabu tokko qanaa'aa naa kenni duruma lubbuu na kennillee si kadha jedhee rasuulli kadhata hadiisa muslim akkasitti gaa rasuulli sodaa kadhata jechuudha rasuulli sunuu sodaa kadhata nu madiin aadam faan maalayya jechuudha baniin silaa innillee badema aadamii ka nabiyyiin ta'in jechuudha baniin biroo baniin biroo ka darajaa akkasii hin qabne maalayya jechuudha adiin hadiisa muslim an abii xariif abbaa xariif irraa odeeffame addiyyi binu haatim jedhaniin maqaa isaa xaa'ifiyyi inni gama gosa xaa'ifiyyootaa ka hirkifamu kanarraa odeeffame قال أكجلو عدي بن حاتم كن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول جلو دقاي رسول جلو دقاي من حلف نمني ككته على يمين وان إرتك كون قد أم تتكرت نمني ككت على يمين جتشوني ومن رتك كون قد أم تتكرر نمني ككت ومنين ومن كون الرقود أم تتكرت نمني ككته ima kakate waan silaa kakuun irra godhamu takka irra namni kakate eega kakatee irraa bahe summa ra'aa eeganaa ka arge atqaa lillaahi waan irra sodaa rabbiif qabu ka arge minahaa waan irraa kakatee sanee waan irra kakatee sanirra waan irra sodaa rabbii qabu eegasii ka arge jechu summa ra'aa eeganaa ka arge atqaa irra sodaa lillaahi rabbiif waan qabu minhaa waan irra kakate sanirra waan irra waan irraa kakate sanirra waan irra sodaa rabbii qabu ka arge falya'ati taqwaa waan sodaa qabu saniin haa dhufuutiyya riwaayaa biroo keessatti ifa baase rasuulli kanarrata ifa baatu jira hadiisa muslim keessatti man halafa namni kakate alaa yamiiniin waan irra kakatan takka irra kakate fara'aa arge gayrahaa waan inni irraa kakate sanirra khayra minaa ta irra caaltu arge waan irraa kakate sanirra ta irra caaltu arge falyaati haa dhufu alladii isa huwa inni sunuu khayruun irra gaarii taheen dhufe walyokaffir haa maartii kennu haa maartii godhu ayyamiinii kakuu isaata duraa sanirraaya amma masjida kana hunno wallaahi inni bakka nama sodaachiftu noorzii keessa jira wallaahi hin dhufu jedhee kakate namni tokkorraa dhufu jedhe noorzii gurraacha kana gaaris akkas namarraa godhani akkanumaan shakkiin wallaahi hin dhufu jedhee kakate eegasoo dhufee ibaadaa asitti godhee waa dhageeffatu utuu kayrii irra qaba jechuu arge eega arge summaraa eegana arge atqaa irra sodaa lillaahi waan rabbiif irra sodaa waan rabbiif tahe arge jechuu atqaalilla waan rabbiif irra sodaa qabaa arge minaha min alyamiin illatii alzama kakuu amma inni kakate sanirra waan kakateef qabsiise sanirra hin dalagu jedhe waan irra sodaa rabbii qabu arge dhufeetuma salaata jamaa salaatee waa dhageeffatu sodaa rabbii tanat irra qaba jechuu arge amma falyaati taqwaa ta sodaa rabbii qabdu saniin haa dhufuutiyya riwaa muslim akki jedhu walyukaffira yamiini kakuu isaata duraa san maartii kenne ta sodaa rabbii qabdu san haa dhufee dalaguuniya maartii hagam kenna guyyaa sadi sooma yookan miskiina kudhan nyaachisa yookan miskiina kudhan uwwisa sadeen keessatti itti laafsi dalagee sodaa rabbii waan isaa qabu sanitti deebi'a ibaluun dubbisu wallaahi jedhama ibaluun kun akkana na godhe akkana na jedhe wallaahi eeganaa deebi'ee isan dubbisu jedhee irraa kakate eeganaa isa dubbisee obbolummaa islaamaa wajji uumuutu khayrii irra qaba jechuu argi waan sodaa rabbii qabaa saniin dhufee ta duraa kakate san maartii haa maaruuti jechama sodaa rabbiitiif asit fide jechuu achi keessatti illee sodaan rabbii haa jiraattu jechuu fi asitti fide adiifni tokko mannuu hafee gaffidha insha allahu an abii umaama abbaa umaama irraa odeeffame sudayyi binu cajlaan sudayyi ilma cajlaani albaahiliyyi gama baahiliyyootaa ka irkifamu sani gosti isaa gama warra baahiliyyoota irkifama akki jedhe inniin kun qaala ni jedhe samictu rasuulallaahi sala allahu alayhi wasalam nabi muhammad dhagaye yaktubu ka gorsu dhagaye fi hajjati ilwadaa'i hajjii dhaamman'aa keeysatti hajjii dhaammannaa ka rasuulli isii keeysatti ummatatti dhaammate jechu rasuulli akka nama deebi'ee hin hajjinetti deebi'ellee hin hajjine ummatatti dhaammate hajii dhaammannaa ati ta rasuulli biyya dhaammateegaa la'alli laa ahujju ba'ada aamii haadha an ibsiha eega bara kanaatii deebi'ee hajjii hin godhu jechuu ibsiha jedheeni biyyatti dhaammate faqaala rasuulli ni jedhe ittaqu llaaha rabbii keeysan sodaadha waan inni itti isin ajaje qabattanii dhoorgarraa dhoorgamuun rabbi sodaadha wasalluu sagadaa kamsakum shanan keeysan ka waajibaa san sagadaa jedhe nabi muhammad wasuumuu soommanallee shahrakum baatii teeysan ta ramadaanaa sanis takkitti woggaa keeysat isin dhuftu sanis soommanaa soommanaa jedhe nabi muhammad akkasis sanis soommana وأدوا أمس كنا كنا زكاة أموالكم زكاة هروتي سنلة كنا في الرباسة زكاة هروتي سنس في الرباسة طيبة بها نفسكم هل لبون تيسن جالت تاتن جتشو تجرا وحجوا بيت ربكم بيت ربي كيسن سقدا جتشو اللي نجرتي وأطيعوا تلجرا أمراءكم دانيوتي تيسنس تلجرا دانيوتي تيسن ذا أمركم ورّا saahibboowwan amrii keeysanii moohe tokko daanyotii teeysanis tole jedha yoo akka kana dalaydan tadkuluu ni seentanii waan kana maraa goonan jannata rabbikum jannata rabbii keeysanii ni seentanii jannata rabbii keeysanii ni seentan jedhe nabi muhammad rawaahu turmidii fi aakhiri kitaabi salaati fide وقال حديث حسن صحيح صحيح السنة كيستي ما من الباني صحيح جديني حديث كان akkasitti rasuulli gaafa hajjii dhaammanna'aa keeysatti biyyatti dhaammatee gama akhiraa deemu sodaa rabbii dhaamee jechumaafi asitti hadiisa kana nuu fide sodaa rabbii rabbiin nu haa kennu سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك